باب استحباب الأكل بثلاث أصابع باب جالتم أوته استحباب جالتم الأكل نيات جالتم كيست كايمتون بثلاث أصابع قب سده نيات جالتم كيست بابتتن كايم كايم godhamtuudhaaya istixbaabi jaalatamu alakli nyaatuun bisalaasi asaabi'a quba sadihiin nyaatuun jaalatamuu keeysatti kaayamtu quba sadihiini nyaatangaa qubni sadihii kun quba guddaa idduu jiruuf ka tasbiiha godhuufi abba guddaa jedhansani sadihiin nyaatuun jaalatamu واستحباب أمس باب جالتم كيستك يمت لعق الأصابع الراب قبيني جالتم كيست بابدتن كايمت رايا واستحباب جالتم لعق الراب الأصابع قبيوان الراب جالتما جتشو كيستي kaayamtuu baabdi tuniya qubbeen wanni arraabanii fi akka barakaan xa'aamaa bakka takkatti nama jalaan hafneefiya duuba ammoo quba gizeen arraaban yeroo dhihana xumuran yeroo maay'ii ka dhihana xumuranii irraa bahanii arraaban osoo dhihanan fixatiin idduun arraabanii itti dhihana gaddeebisuun makruuha jedhan jibbamtu maaliif jennaan hancufa yoo arraabu akkana qubbeen isarratti hancufa afaan isarraa taatetu irratti hafa sanuma fuudhee nyaata nyaatu yoo gaddeebise jibbamtu namni bira taa'us ni jibba. isan lif jibbamtu arraabin kun eega fixatanii irraa bahaniya eega fixattee irraa baate boodarratti akka barakaani xa'aama dhihana kanaa sintarreef arraabda wakaraahiyati wakaraahati ammas baaba jibba'a tahuuti mashaa masxihaa masxihaa qubbeewwan tana wahitti haquun jibbaa tahu qabla lacqihaa osoo isiin arraabiniin durattiya osoon arraabiniin duratti masxihaa isii haquu jibbaa tahu qabla lacqihaa osoon arraabin maaliif jennaani duuba wanni ati ifirraa carqetti hayxu sun ka barakaan keeysa jiru tahutu mala yoo barakaa san fuutee gaa ifirraa hayxe waan jibba'a takka gaa suni masixihaa haquun qubbeenii jibbamu osoon arraabnen durattiya arraabbatanii eegarraa bahani dhiqanii eegas mandiilatti haqataniya amma gaa namni uteelaa tokko tokko yoo dhaqani harkaan nyaatuun silaatu inuu guddaa hin jirtu yoo jiraattis namni sooftimaan osoo muuxanne ummata kana maal kun faarannaan jedhan jedhee sunnaa tana dhiisuu qalbiin akkas namaan jetti arraabu barakaa keeysa jedha nabi muhammad waliisa keeysan nuu himuuf ta'a واستحباب جالتمو كيستك يمتو أما الليل عقل قصعة أري الراب horiilleen arraaban ajaa'iba maaliif jennaani waicmaalan litawaaduci wa kasri nafsi lubbuu ufii gadi cabsutu keeysa jira laal gadi qabdee qorii keeysaa nyaatte akkanatti dhihana keeysatti dhiisuu dhabdee barakaa maraa akkasit ati irraa tolchitee arraabuun suni buunallee nama keeysaa baafti barakaa dhihanallee bakka inni si jalaa itti hafu sani akka si jalaan hafne gootiya wa akhdhi luqma ammas fuudhu baaba fuudhuti alluquma fuudhaa fuudhu alluqumati buutuu fuudhu allatii isiin sunu tasquxu kalafa buutu minhu isarra وأخذ باب فودوتي اللقمة لقمة جتشو ويرو تكا فودتني دهنا الرافان كاية تنسان فودا يرو تكا فودو التي سيسنو تسقط منه تيسر على فبوتويا تيسر على فبوت اللي فوت أكستي وان أزا إرجلو إراديم سفتي نيات تجتشو lafa bu'ee jarmiti itti qabata akkana tahaa miti irrumaa bakkasan hayxeetuma sirraa nyaatu wa aklihaa isii nyaatu eegarraa hayxee nyaatu baaba nyaatu tiya wajawaazi baaba baqqa'uuti masxihaa qubbeewwan nyaataniin tana haquun baqqa'u bacda allacqi eega arraabbattee irraa baate eega qubbeewwan kana arraabbattee irraa baate haquun baqqa'u bisaacidi dhundhummee harkaati fi walqadami miila fi wagayrihimaa fuulalle biyyatti durga akkas godhani waan diqqo qibaatii qaba yoo nyaatan eega nyaatanii harkallee mandiilatti haqatanii irraa bahani eegaa arraabbatanii irraa bahanii akkasitti egaa jiidhasan dhundhumbee kanatti illee dibatanii miilatti illee dibatanii akka dhadhaa godhatanii gariin ka areeda fuulallee if dibu yoo waan akka dhadhaa fa'a taate ni jira jechuudha. kamas yadi bilyadi harka harka lamaan fa'a waliin haqullee akkanuma wagayri maan harka lamaa waliin haqu akki kun jaalatamaa baaba dheertuu gabaabduu hadiisa tokko geesse. حديث تنمر اتبربا النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل توبة وقنيات وقنيات أحدكم تكون كيسا طعاما دهنا يونيات إرابه فلا يمسح أكا إن هينه أصابعه قبيوان إسا سديسا أكا هينيا أصابعه قبين إسا هكين مالت بالمنديل مهربي إتن هكينيا مهربة يوكان ونحو واب مهربة فكاتو قاتا بكا وهين كن أكا صوفتي فأ تنتن هكين حتى يلعقها هنجسي الرابطيا هكا الرابطي صوفتي اندد فنجتو منديلة اللي اندد فني يوكني أو يلعقها أو يلعقها إسيسا هكا الرابسي ستي يونم الرابسي سقباتي هكا الرابسي ستي دوبا يونم الرابسي سقباتي yoo jaartii irraaf arraabdu harka isarraa qabaate ka waan kanan jibbine wa waladin wa tilmiidin wa muriidin jaartiin yookaan ilma yookaan barataa tokko kaadima tokko ka arraabsisu yoo qabaate ooyulciqaha haga si arraabsisutti mandiilatti hin haqinii mandiilatti hin haqiyyaa arraabsisuu kun namni gaa amma arraabsifnaan dhuphiin jajjaba gaa jarmitu jira jarmina dabarsite jedhee gaa namni nama qixaatu leen oolu hadiisa xabraani'ii inni sanada keeysatti laafa ka Ka'ab bin Ujra'a akki jedhe الرسول ربي أرجي جدي يأكله بأصابع الثلاثة قبسده كنيات بالإبهام أبد نياتا والتي تليها تأتيان تنياتا والوسطى تأدؤ تنياتا ثم رأيته يلعق إيقنا دي أرجي كأراب أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها أسوسين هاي درتي كأراب أرجي الوسطى إذا الرب أن ستنان درو أن سجنا أنان أنسي ثم التي تليها إيغانا ترى اتعانسي ثم الإبهام ibahaamatti aansa jedhan duuba sirriin kana keessatti qubni qajeelee dhihana sirriitti itti hafu quba guddaa san saniif quba guddaa sani awwalli dhihana keessallee kagaseenulleen isa isatirra dheeraaree saniif dura arraabe jedhanii garuu hadiisichi akkana jedhu kuni majmaca keessatti imaamni daciifa jedheen laafa tartiiba kanatti arraabuun kun laafa ni arraabanii ammoo tartiiba kana dura dursa hadiisni jedhu kun laafa'aa jedhaniish hadiisichi laafa'a arraabbi majjira gaanii arraabanii amma haga hadiisa biroo argannu muttafaqun alee وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أرجع كعب بن مالك كوني يأكل كنيات أرجع رسول نيات أرجع بثلاث أصابع سده قبين تنجتوني قب سده قب سده أكجدا قب سده نيات كوني quba sadi hin nyaatuun dhihana ati yoo quba sadi hin nyaatte siif gayu kasin dhibne jechuu quba sadi hin nyaachuun dhihana ammoo quba sadi hin nyaachuun siin malle ka akka ruuzaa kan akka ruuzaa quba sadi hin nyaadha yoo jette ifumat taphatte guyyaa kana teettetuma achumatti yeroo fixa quba sadi hin nyaadha ruuzaa yoo jette amma akka ruuzaa akka hulbataa akka shuuro'o waan akkan akkanaa tana harkuma shanacha jala kaayanii bi'an ta'kula bi'aksar tuuba shanachumaani dhandhoontee gahaga mataa adurree tokkoo geessiteetuma ifirraa akkasitti dhawatta jechu agasiin geetteetuma qabi jettaan ifirraa bismillaah natiksi rabbi hoo jetteetuma hudharra gadhiifta ofirraa garanuma gadi boolla sanitti gaafirraa narraa qabbanaa jettaani ammoo waan quba sadii hin nyaatuun malu amma waan quba sadii hin nyaatuun malu akkanuma kunoo laal keekee xiqqoo sii kennanii waan mi'aawaa ta dhihana duubaa tana tasi kennan tana tana sadeenumaan qabattee akkanatti firraa nyaattaya waan akkasii timira fa'a cinaba fa'a waan akkana akkanaa dhihan akkanaa kana ta quba sadii hin nyaatuun malu tana qubuma sadii hin nyaattaa ta shanachaan nyaatuun malu ammoo shanachumaan nyaattaaya فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سديه نيات سنة نبي محمد فإذا فرغ وقوبه دوبه قب سدين نياته رابه راوته laciqahaa isiisan rasuulli ni arraabaa jedhe wasadii nyaata quba sadeenis ni arraabaa ni arraaba quba sadeenis ni arraaba tanaaf quba sadii nyaatunis sunna arraabunis sunna rasuulati hadiisa muslimtu odeyse gaahi nabi muhammad ashraf alkhalqii santu bakka barakaan keessatti haftu nabuun beeku arraabbate laal namuu waa hin beekneef akkasitti rasuulli arraabee yoo maa arraabda siin jedhan sunnaa nabi muhammad nabi muhammad duttini ajaje akkasitti arraabbadhe jetteetuma firraa deebifta firraa deebifta hadiisichitti aanu وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسولني أججئنما بلعق الرابط أجج الأصابع قبوان ياتنينسا الرابع إت أجج قبا ياتنين الرابع والصحفة قرس الرابع إت أجج رسول لكينا wanni arraabaa isiniin jedhuufi hikmaa ifa baase rasuulli waqaala ni jedhe innakum isiniin kun wanni qubaa fi qorillee arraabaa isiniin jedhuufi isiniin kun bari laa tadruuna in beeytani fi ayyi kamii xacaamikum dhihana keessanii keessatti albarakatu barakaan jirti in beeytani nama barakaa bakka jirtu hin beekne namni barakaan bakka jirtu hin beekne waa mara keessa soqata waa mara keessa barbaadata ka qorii keessas barbaadadha ka harkallee gubbaa barbaadadha barakaan rabbi biraa dhihanatti buutu tuni isinin kutin isinin dabrin isinin dabrii yaalaan barakaa rabbi biraa dhihana buutu jira tuuba barakaan tun akka naman tarreefi rasuulle itti ajaje tuuba tacliila illaa himuu tanatu waajibarraa sunnatti deebise innakum laa tadruuna fi ayyi xacaamikum ulbarakaa jechuu saniif itti isin ajaje ajajni kuni inni amrii dirqamaa miti sunnaa jabaa jechuutu tasriifa akkana garagalcha rawaahu muslim وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجد إذا وقعت وقو لفبوت سقطت يجم وقو لفبوت لقمة فود أن أهدكم تكو كيساني إسنير على فبوت إسنين يتشجر فود أن تكو كيساني يو إسنير على فبوت أكم قرأ لفأيساني بيا فليأخذها إسيسا لفاها فود إهانا فما جاء قبل إهاني إسيسا لفاها فودتي falyumithaa deemsisu maa kaana waan argame bihaa fuudhaa sanitti waan argame haa deemsisu min adaa waan fokkattuu itti argamterra waan nama rakkisu waan itti argame irraa irraa haa deemsisu huubafa katti qabate dhukkeefa tatti qabatte waan chaafuufa tatti qabatte irraa deemsisaya eega soo akkam godha biyya wal yaa'kul haa isii san haa nyaatu tiya irraa deemsisee akkanuma ofirraa nyaata laal nyaata bakka haga biyyeen tuyxee san irraa mummureetuma muuzallee yoo taate akkasumatti burtukaanas yoo taate waan biraa kaandillee yoo taate rumaa dhiqee nyaata firra walaa yadacahaa isii san akkan dhiifne fuudhaa lafa buute sani lisheyxaani sheyxaana fidhiisinaa jedhe sheyxaanni waan lafa bubbu'e nyaata laal simadhii taa'ee waan lafa bubbu'e nyaata walaa yamsaa akkan hayde ammas yadahu harka isaa namichi nyaatu kun akkan hayde bilmandiili maharrabii waan jedhamu sani waan harkatti naqatan mandiila takkatti nayne diilatin haqini hattaa yalcaqa hanga arraabutti asaabicahu qubbeewwan isa qubbeen isaa haga arraabutti mandiilattiin yookaan sooftettiin achi hin deemiyya فإنه بيتا تكون كيسا لا يدري إن بيكو في أي كم طعامه دهن سا كيسا البركة بركان جرتين بيكو يا وان بكتنا بركان جرتين بيهنف كاركا سنس من ديلت هكين هاربتو أكا بركان قام ساسينتو كالفالي ديسني أكا بركان سوني إسا جلا شيطاني فؤتي نياتي إني بركان أبي قويا كان قراول نياتان أولب barakaa nama qabbaneessite gaa barakaane akkana jedha nabi muhammad hadiisni hadiisa muslim وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول نجري إن الشيطان بر شيطاني شيطاني إبليس قد أسر اللي تهون ملا هرتي إسا تهون لين ملا أليني يوجين سيجنة وما شيطانة تهي يحضر شيطان ندفع أحدكم تكو كيسنت ندفع عند كل شيء بكا كل شوف شيء وهدتو من شأنه هالة تكو كيسنرة هالة تكو كيسنرة بكا كل وهدتو شيطان سنت دفايا بكا تكة شيطان لتنم جلعه يجيرو جل الله بكا تكة يزي ما نفجان اللي سينتو كذي رومي هريبا سينتو bakka barattu shayxaanummaan masjida yoo seentu ajaa'iba bakka takkanaaf hattaa yahdurahu hanga tokkoo keessani dhufuttu cinda ta'aami bakka nyaatatti illeeya bakka nyaatallee ni dhufa wadaaja fi dhiyaanuma si dhiyeessan tokkollee ima dhufu achuma jira inni akka ati rabbi zakkartee bismillah hin jenne heewasa si gadhiisee haasawa si banee akkasitti si irraanfachiisuuf dhufu amma bismillaahi akka ati tattaphatteetu firraa bismillaahii dagattee itti seentuufi si heewasuuf dhufa siltile faayidaa saqatat wagguu lafa buuteya luqmatu fuudhan ahadikum tokkoo keeysanii yoo isinirraa lafa buute falya'khudhaa isii sanaa fuudhu lafatti hin dhiisinii fuudhe jedhe rasuulli falyumix haa deemsisu maa kaana waan tahe bihaa isitti min adan waan fokkatturraa waan itti tahe haarraa deemsisu summa liya'kulhaa isii san haa nyaatu walaa yadacaa isii san hin dhiisine lishayxaan shayxaantichi saniif hin dhiisinaa yala ka bismillaahi zikrii si dagachiisuuf dhufu san akkasitti ka harka keessi dhayeetuma waliin dhayee akka dhihanni lafa sirraa bu'u si godhaa bar harkuma kee lama waliin dhayee miiluma keetis si gufachiise shaahii sirratti gadi naqaa oolalaa fuudhaa sirra buusaa oola qamisarra akkana sirra bobbuusu kun isumaa bar akka waa sirraa lafa bu'an goggodheetuma si sochoosee irree tantee tana dib lafatti yoo godhe inni itti seenee fudhatuuf walaa yadacaa lishayxaan faidaa faraga wogguu raawwate tokkoon keeysan nyaatee فليلعق ها الرابطي أصابعه قبين سها الراب بين الرابطي جلال واحدا بعد واحد تكا إيغا الرابي الرابه تكا تيان سيججو كستي الرابي هنا بركة دوبا إسا جلان كتو فإنه بيتا واني الرابا أكن سنين جنوف جل رسولي لا يدري إن بيكو تكون كيساني في أي طعامه كمي دهن إساء كيسا البركة بركان جرتين بيكو يعني بركان بكتنا جرتين بيهن مرا كيسا بربادة يجو بكا جم بكا جوفا أكس جلانا من يو مرا يواتي تقوري سن إيسن تهاركس يو إيسن بركة أرغتك لأنه كبركان كيسا بوفمت كلمة سجلان بان يجو فدت يوسي فدت يوسي yoo ka silaa asii kana nyaatanii garbii jenna kan taate barakaan achuma tartee jiru saniif amma ammatti deebi'ee namni ifirraagaa alalcha akka loonii waa alalchaa oola barakaatu hafe jala رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تهجد انس إذا أكل وقونياتي طعاما إهنا يونياتي إرا راوتي لعقني الرابة أصابعه الثلاثة وبين سادين سني الرابايا وبين سادين سني الراب أجائب رسول الله أشرف الخلق بين سادين سني الرابة الرابي duuba dalagee sahabaa garsiise tilli ajaja jechuudha. وقال نجد إذا سقطت وقول فبوت لقمة فودان أحدكم تكو كيسني تإني فودتي أفانت تندي بورا لفبوت فليمت هادم سسو عنها إسيسا نرى على زوان فكتو اتقبت الرا هادم سسوتي وليأكلها إسيسا هانياتتي ولا يدعها إسيسا أكديفن للشيطان شيطان في إسنا لفاتي واني تشيكو لما ولن إني سنتومي حركة سنقفتشيسي سنراتي قدينك آل فبوسو في نياتشو في إسنا في وأمرنا رسولنا أجاجي أن نسلت الرابط أجاجي أن نسلت الرابط أجاجي القصعة قري qorillee nyaatanii keeysaa yoo fudhattani bifa tinnuuni wadammi laami annasluta annasluta arraabutti ajaje rasuulli an nu nasluta arraabu alqasacata nu qorii arraabutti nu ajaje وقال ننجد إنكم سنيكم لا تدرون بيتني في أي طعامكم كمي دهنا كيسني كيسة البركة بركة جرتين بيتا جل رسول سلاف قولي اللي الرابطة أما قال قولي يواتي قندة كريتي الرابطة مال كون أنبنا قال كان صديه أفر وانيان نبر قربان إبرو أسما أفيتما بيتا هاتي التوان كنتو يوكان جارتين التوان كنتو كدو إبر arraabbatee asii harkas muxatee qorii arraabbatee asii dabre jedhan laal ati sunnaatti dalaguuf gootemi in beekani maali bar in arraabemi in arraabee kunoo bar akka waan dhiqanii fakkeessee saafa sahana askaayee kutee bara waattin kennan seha kana jedha allah ammoo sunnat arraabaa jedha ajaa'iba akkam goonare aadaa fi sunna wal dhaba nama waa arraabu aadani nama beelawa namni waattin kennine hazamana dheeraa dhihanarraa hidhame akkasitti aadam beeyti ammoo sunnaan arraabuma beeyti ati nyaattee qorii san arraabdee barakaan akkasi jalaan hafne beeyti akkana gaa jecha namaa san dhiisanii akkana naan jedhanii san dhiisaniituma sunna dalagu sunna dalagu akkasuma gaayoo gaafa birallee ati itti deebiteetuma arraabbatte yoo gaafa birallee ati arraabbatte guyyaa duraa sirraa himanii guyyaa sadaffaa as dhiisan lakki kun xabiimata akkana waa waa beela miti wahumaaf womaaf akkana godha masjida deddeema yoo kiyyaachumaa waa dhagaye simaan jedhaniituma firra gaaf kaan si dhiisan jechuudha gaaf kaan akkasin nama dhiisan achi as hin dhiisan ammoo achi as hin dhiisan وعن سعيد بن الحارث سعيد المهارس الراء ضيفم أنه سعيد المهارس كوني سألني قافة جابرا جابري إلما عبد الله كان قافته رسولي أعلم أمتي بالحلال والحرام الربي كان أمتك يا مرتي حلالتي فراما جابر بن عبد الله كان كما لي حرام في حرام التبيك توبة جابر قافت لجد معاذ مو جابر معاذ برسول فعلمي الدوبة كسون معاذ معاذ بن جبل أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء ويسر قافته ويسر قافته ويستم أكم جري قافته سعيد بن الحارس كن جابري كان مما مست وان تويتر النار بدي وان بدي تويتي بالدام بالشات توكو إسر ودعته مي إرانو همي جري قافت تر zamana duraasan waan ibiddi tuyxe irraa hin wadda'ata waan ibiddi tuyxe nyaannan wudu'a goota eega sammuun shaaram akira amrii keeysatti rasuulli waan uduu ibiddi tuyxe irraa hin weeysatu ni shaaramte jechuu dur yoo waan ibiddi tuqe tokko nyaate yoo buddeena shuuroo tokko amma nyaatte ima wadda'atta jechuu wama ibiddi hin tuqin qofa yoo nyaatte hin waddaan faqaala laa hin waddaannu jedheen jaabire laa wadda'atan maaliif jennaani kunna qad kunnaa dhugaa taane zamana nabiyyi zamana rasuulaa dhugaa taanee jirra laa najidu kan garre misla zaalika xacaami dhihana ibiddaan affeelame kan garre taane illaa qaliilan waa hoodee malee nuun garru jedhan wama ibiddi tuqee ibiddaan bilcheeffame inuun garru jedhu wanni isaan nyaatan timira akkanuma waan akkana akkanaa qooshaa waan ibiddi hin tuqinta akkanaa nyaatan fa'idaa nahnu wogguu nutiin kun wajadnaahu argan arganneetuma gaafa tokko tokko dhihana gaa ibiddarra kaayanii ibiddaan bilcheessanii bareechisan yoo arganne lam yakun lanaa nuuf hin taane manaadiilun maharraballee hin qabnu jedhe maharraballee hin qabnu illaa akuffunaa akuffunaa ganowwan teenna male wasaacidunaa dhundhummee teenna male waaqdaamunaa miilowwan keenna male mandiila waan amma sooftii harkaan rigatan kana maharrabii hin qabnu jedhe maal male illaa akuffunaa ganaa teenna male shanacha wasaacidunaa dhundhummee dheestuu tana male waaqdaamunaa miila keenna kana male tanatti riganna jechuudha ثم نصلي إيجاسني سلانا ولا نتودى ويسا نجري كنو لهنا أكسي سيو غري كبدي بالجيسسان نادرت أرغن يو نياني إراباني لهنا أكسي سن ها زيت قبو بريدا كنا كزي إراباني شانا چمكي نرغن نجي أكسما أرمي تلا ديبنا ميلا ديبنا واتكالي ثم نصلي نسلانا ولا نتودى ويسا نجري وأنا بدي تيتنيان نجني ويسا نو آخر أمرئي gara boodatti waan ibiddi tuyxe irraa wadda'atanii shaara maadiifni waan ibiddi tuyxe irraa weeysadhaa jedhu sun yookaanu sanannu waa qaba mawquufa yookaan innuu shaara ma'aa jedhan tanaafi waan ibiddi tuyxe irraa kuno uwweeysatan jechuudha. Muraasni wanneen asii fideeffamna yooma harrabii dhabanis sooftii dhabanis wanni asitti rigattu harkatti dhundhummetti miilatti rigatta malee akkasitti osoon arraabne gara biraatiin deemtee sooftii fi maarrabeefee huccuu adda addaa tasaniif qophooftetti rigattu jechuu nu barsiisaa.